sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadeetti meetirbaandii 22-25-31 irratti waashintan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka maaltan hordoftoota keenyaa sagantaa keenya sanbata har'aa oduu addunyaatiin jalqaba.
Akka maltan hordoftoota keenyaa oduu sin dhageessinaa oduu har'aatiif aan nugusu taamireeti. Israa'el barraaqa ganama har'aa haleellaa xiyyaara Iraanirraan geessisteetti. Haleellaa haloo ba'u Israa'el torbanneen darban eegamaa ture kana barraaqa sanbataa kana naannoo magaalaa guddoo Teeraaniin dabalatee biyya Iraan iddoo adda addaatti ture haleellaan misaa'ilaa kun kan adeemsifame. Oduun walqabatee nu ga'e akka mul'isetti hedduu sodaatamaa kan ture. Buufanni boba'aa fi niikularaa Iraan haleellaa kanarraa baraarameera. Dukkana bari'aa jirutti haguuggattee Israa'el haleellaa bakka bakkatti xiyyaafate kanaan caasaalee ittisaa misaa'ilaa humna ittisaa qilleensaa dabalatee warshaa misaa'ilaa fi meeshaalee Israa'eliin ittiin rukuchuudhaaf Iraan itti oomishaa turte kan haleelaman ta'uu ibsamee jira. Magaalaa Iraan naannoo Teheraaniin dabalatee dhohiinsi guguddaa kan itti dhaga'amee ture haleellaa kanaan Iraan deebii laatteen haleellaan Israa'el kun hubaatii xiqqoo qaqqabsiisee jetteetti. Iraan dabaluudhaanis haleellaan Israa'el sun kutaa biyya isheetii ilmaanii fi kuzeestan akkasumas Teheraan kan jiran buufataalee waraanaa Iraan irratti xiyyaafatan ibsa jedhu laachuurraa kan hafe kasaaraa akkamii akka irraan qaqqabsiisee kan dubbatte hin qabdu. Oduu himaan humna waraanaa Israa'el reer admiiraal daani'el hagaarii garuu amma israa'el iraan keessatti duula gaggeessuudhaaf caalaatti olaantummaa fi bal'inaan itti adeemuu dandeettii isaa qabdi jedhan pirezidantiin ameerikaa joo baayiden israa'el bakkeewwan niikularaa iraan akka rukuttu deeggarsa hin laadhu jechuu isaaniitiin walqabatee haa ta'u dhiise qabeenyi boba'aa fi niikularaa iraan rukutamuurraa olaniiru. Haaluma kanaanis Israa'el haloo ba'uudhaaf tarkaanfiin dhaadattee ture kanumaan xumurameera innaa jettu ministiriin dantaa alaa Iraan gama isaatiin haleellaan Israa'el kun seera addunyaa ifatti kan cabsedha. Kanaaf nutis deebii ni laannaa jedhan. Oduu biraatiin achuma Iraan keessatti kibba ba'a Iraanitti waardiyoonni daangaa Iraan kudhan riphee loltoota gamasitti socho'aniin ajjeefamuu Reuters gabaasee jira. Daangaa eegdota Iraan irratti balaan kun kan qaqqabe har'a innaa ta'u Reuters sabaa himalee mootummaa baawwifate akka gabaasetti looxi seentonni musliima sunnii ta'an jedhaman daangaa Afgaanistaanii fi Paakistaan Iraaniin daangessurraan ka'anii balaa kana qaqqabsiisan. Naannoon Afgaan Paakistaan Iraan daangessu sun yeroo dheeraaf iyyuu bakka walitti bu'iinsaa humnoota Iraanii fi hidhattoota sunnii akkasumas kan qoricha sammuu adoochuu irratti daldalaaf bobba'an gidduutti kan adeemsifamaa ture beekamudha jedha oduun qabatee nu ga'e. Bakka bu'oonni biyyoota addunyaa dhibba lamatti dhiyaatan sadaasa dhufu kana booku Azerbaaijaanitti wal ga'uuf jiru sababaan. jijjiirama qilleensaa waliin haala walqabateen biyyoota deeggarsa barbaachisaniifiif haala tarsiimoo haaraatiin maallaqa walitti qabamuun danda'amu irratti mari'achuuf jedhameera. Konfirensii tokkummaa mootummootaan qindaa'e fi faayinaans koop jedhamee moggaafame kanarratti keessumaa biyyoonni gama kaabaa akkamitti yookiin hammamiin warra gama kibbaa maallaqaan deeggaruu inni jedhu ijoo konfirensii kanaati jedhameera. Bara 2009 keessa biyyoonni akka Yuunaayitid Steetsii fi gamtaan Awurooppaa doolaara biiliyoonii dhibba tokko wagga waggaatti biyyoota gara kibbaa kanaaf laachuudhaaf waadaa seenanii kan ture naa ta'u sana garuu fiixaan hin baasiin hafan. Keessumaa waggoota shanan darban immoo faayinaansiin kilaayimeet jedhamu sun liqaan biyyootaaf laatamaa ture sun immoo idaa biyyoota guddataa jiran irratti heddummeessuurraa kan darbe waan fayyada hin qabu ture jedhameera. yaada maree inni haaraa kun garuu haalli qilleensa hamaa kutaa addunyaatti dhiyeenya kana mul'ataa jiru hubaatii isaa baay'inaan dhufuu isaatiin walqabatee ta'us ibsamee jira sana to'achuudhaaf biyyoonni guddataa jiran sana dachaadhaan waan isaan barbaachisu sana walitti funaanuudhaaf mariin kun gaggeeffama jedhameera akka karoora qabameefitti gargaarsi dachaadhaan dabaluuf deemu kun bara 2030tti gara doolaarii tiriliyoonii ja'aatti ol guddachuuf jirayyuu jedhamee ibsamee jira. Dhumarratti Awurooppaatti biyyi Joorjiyaa har'a filannoo waliigalaa gaggeessaa jirti. Aangoorra kan jiru paartiin biyya bulchu hidhata inni Raashaa waliin qabu yaaddessaa ta'us biyyattiin dimokiraasii keessa deemaa jirtuu fi ardichaa fi fakkeenya biraa ta'uudhaa fi tattaaffii ishee mul'isti jedhamees eegamee jira. Mana maree bakka buutaa biyyattii garee warra lixaa deeggaranii fi kanneen isa mormu paartii aangoorra jiruu fi fuula isaa gara raashaatti fuulleeffatee jiru gidduutti morkii cimaatu deemsifama. Ba'iin filannoo har'aa kun Tbilisiin carraa ishee miseensa gamtaa Awurooppaa ta'uuf dhiisuu ishee irratti murteessaa ta'a jedheera ibsi gara Beeljeem teessoo gamtaa Awurooppaa irraa ba'e akka addeessutti. Egaa oduun har'aaf qabnu kanuma ture gara qophii keenya saafaniitti sin dabarsina anni Gusuu Taamireeti nagaatti.
Qophii keenya kan sanbata har'aa keessatti midhaan gargaarsaaf gara naannoo Tigraayitti ergame saamameera jechuudhaan kan jaarmoliin gargaarsaa himannaa dhiyeessan irratti gabaasa rooyiters qindeesse dhiyeessina. Baatii bitootessaa bara 2015 guyyaa ho'a tokko lammiin Ameerikaa miseensa dhaaba gargaarsaa tokko naannoo Tigraay magaalaa Shiraarootti. barcuma xiqqoo tokkorra taa'ee buna bifa aadaan akaa'amee danfe dhandhamaa utuu jiru konkolaataa guddaa bifa diimaa midhaan fe'e tokko arge keeshaawwan kiiloogiraama shantama baataniif mallattoon jaarmaya gargaarsa misooma sadarkaa addunyaa kan usaid ofirraa qabantu irratti fe'amee ture midhaan sun naannoo tigraay keessa kanneen miliyoonatti lakkaa'amaniif gargaarsa nyaataa irratti hirkataniif kan oolu ture haa ta'u malee konkolaataan sun gara. Qubsuma namoonni beela'an keessa jiraatan dhaquu mannaa daandii kabiroorra deemaa ture. Haalli isaa shakkii kan itti uume hojjetaan gargaarsaa lammii Ameerikaa sun waahiloota isaa kanneen biroo waliin ta'uudhaan konkolaataa isaatiin hordofuuf murteesse. Taatee kana booda aangawoonni USAID gargaarsaan kan ergaman keeshaawwan midhaan nyaataa baataniif toonii kuma hedduu ulfaatan gara mana baaburaa midhaan daldalaa daakan itti geessamanii guutuu biyyattii keessatti akka gurguraman hubate. Argamni kunis USAID baatii caamsaa bara 2015 waa'ee midhaan nyaataa saamamuu ilaalchisee shakkii waan qabaateef qorannaa jalqabuusaa akka inni beeksisu ifa taasise. Michuu sadarkaa addunyaa kan USAID kan ta'eef dhaaba gargaarsa raabsu ka tokkummaa mootummootaas haala wal fakkaatuun waa'ee saamicha sanaa qorannaa gamasaa kan jalqabu ta'uu beeksise. Dhimmi isaa amma qulqullaa'uttis yoo xiqqaate hanga ji'a shaniitti. jaarmoliin gargaarsa sadarkaa addunyaa Itoophiyaadhaaf gargaarsa midhaan nyaataa kennuu dhaabuu isaanii beeksisan haa ta'u malee hanga ammaatti ba'ii qorannaa sanaaf dhimma sana duuba kan jiran maqaawwan ijoo ta'an hin ibsamne midhaan nyaataa adda cituunsaa lammiiwwan irraan miidhaa guddaa dhaqqabsiisee ture adda lattaskii tasfaay haadha qe'ee ofiirraa buqqa'an keessaati. homaan qabnu deeggarsa gargaarsaa tokkollee hin qabnu. waan nyaannus hin qabnu as dhufuufillee namoota lamarraan maallaqa liqeeffachuun irra ture as kan jiru anaan dabalatee namoota afur maallaqa liqeeffanneen konkolaataadhaan dhufne waanan gurguruuf bitu tokkoyyuu hin qabu waanan nyaadhus tokkollee hin qabu jedhan. midhaanni saamame hagam akka ta'e sirriitti beekamuu baatus aangawoonni naannoo tigraay qamadii toonii kuma torba jechuun ibsaniiru midhaan kunis namoota kuma dhibbaa afuriif kuma shantama ji'a tokkoof nyaachisuu kan danda'u ture. haa ta'u malee rooyiters qorannaa geggeesseen sagantaan gargaarsa nyaataa addunyaa waggoota hedduudhaaf itiyoophiyaa keessaa gargaarsi midhaan nyaataa akka saamaman utuu beeku dhimma sana irratti tarkaanfii tokko fudhachuu dhiisuusaa mirkaneessuu danda'eera rooyiters gabaasa keessoo kan usaid argateen midhaan gargaarsaa loltoota tigraayiif kan itiyoophiyaaf kennamuusaa akkasumas gabaa harka lafa jalaatti gurguramaa akka turan mirkaneesse. magaalaa addigiraatitti paappaasiin waldaa kaatolikii abuuna tasfaa sillaasee madan gargaarsi sun adda cituun naannoo sana keessatti miidhaa guddaa dhaqqabsiiseera jedhu.
እናቶች ነፍሰ ጡሮች ሽማግሌዎች ያችን ትንሽ
haadhotiin dubartoonni ulfaan maanguddoonni waan xiqqoo argataa turan dhabuun isaanii kallattiidhaan adabbiin du'aa irratti murtaa'uu baatus qabatamaadhaan kan nuti argine sana namoonni hedduun daa'imman hedduun haadhotiin hedduun kanaan kan miidhamaniif du'an jiru.
saamicha midhaan nyaataa kana duuba eenyu akka jiru dhoksaa ta'us jaarmiyaan gargaarsa misooma sadarkaa addunyaaf sagantaan nyaataa addunyaa qorannaa isaanii akka itti fufan ibsaniiru haa ta'u malee haalli kun hariiroo waaltaalee lamaan jidduu jiru miidhee jira usaid ji'oottan ittaanan sagal keessa sagantaa gargaarsa nyaataa addunyaa waliin hariiroo jiru adda kutuudhaan kaaba itoophiyaatti michoota kanneen biroo waliin hojjechuuf karoorsuu isaa ibse. Aangawoonni Itoophiyaaf naannoo Tigraay saamicha midhaan gargaarsaa gama laaleen himannaalee irratti dhiyaate fudhatama dhabsiisaniiru. Mootummaan naannoo Tigraay gargaaramtoonni naannoo sanaaf lammiiwwaniin kan hundaa'e raayyaa waraanaaf deeggarsa nyaataa gochaa turan jedhee jira. Sagantaan nyaataa addunyaa Sudaan kibbaa dabalatee kutaalee addunyaa garaagaraa keessa lakkoofsa gargaaramtootaa ashaaraadhaan utuu hin hafin kan beeku ta'uusaa kan ibse yoo ta'u, Itoophiyaa keessaa garuu hanga yeroo dhiyootti ragaan gargaaramtootaa harkaan kan barreeffame toora maqaa namootaa ta'uusaa hojjettoonni gargaarsaa beeksisaniiru. Hojjetaan gargaarsaa inni tokko aangawoonni Itoophiyaa maqaa namootaa hanga kuma dhibba tokkoo ga'u kan kennan ta'uu kan ibse yoo ta'u, ragaan keessoo ka sagantaa nyaataa addunyaas mootummaan lakkoofsa gargaaramtootaa akkaan ol kaasee gaafachuunsaa saamichaaf karaa banuu mirkaneesseera. Ba'iin miidhaa gargaarsi dhaabachuu Tigraay irratti hamaa ture. Itti gaafatamaan hospitaala sadarkaa tokkoffaa Redaa'ee Asaffaa akkas jedhu.
በጣም ፈታኝ ነበር። ምክንያቱም ፈታኝ የሚያደርገው ምንድን ነው? አንዱ እዛ እናቶቹ ሲመጡ እንግዲህ ሕክምና ፈልጎ ነው የሚመጡት።
qormaata guddaa ture sababaansaa ka qormaata taasise tokkoffaa haadhotiin dhufan wallaansa barbaadanii dhufu keessumaa dhiyeessii jiru yoo laalte gargaarsa addaan cituun yeroo baay'ee qormaata ture yeroo haadhotiin dhufan wallaansa barbaaduudhaaf kan isaan dhufan dhiyeessii jiru yoo laalte warri haala giddugaleessaa keessa turan deggersa waan hin arganneef deggersi waan addaan cite tureef gargaarsa sadarkaa hamaa ta'etti seenuu jalqaban. yeroo haadhotii fudhattu namoota qoranne keessaa dhibbarraa harka torbaatamii shanii hanga saddeetamaa kanneen ta'an hanqina nyaataa qabu turan inni sun hedduu ulfaataa ture.
Akkuma kanaan itti gaafatamaan kutaa daa'immanii hospitaala Addigiraat obbo Sibaat Shifarraaw isuma kana mirkaneessan.
ሞት ሬታቸው ማለት የመሞት እድላቸው በጣም ጨምረዋል።
Du'i daa'immanii dabaleera jechuunis du'i isaanii lakkoofsaanis ta'e dhibbarraa yookaan dhibbantaan yeroo laalamu dabaleera. sun ulaagaa WHO ol ture dhimmi biraan hospitaala keessatti nyaanni waan hin jirreef maatiin ijoollee isaanii utuu hin fayyiin wallaansa dhiisanii hospitaala gadhiisanii deeman baay'ee waan turaniif amma nuti eegne fooyya'insa kan agarsiisan xiqqoo turan.
Yeroo gargaarsi adda cite kanneen qe'ee ofii isaaniirraa buqqa'an lubbuun ooluuf adaamii nyaatu turan. haadha ijoollee afurii kan ta'an tsiggee takla birhaan akkas jedhu. baatilee gargaarsi adda citee ture keessa harmoolii hedduun du'aniiru mooraa kana keessatti illee namoota du'an lama qabna daa'imman hanqinni nyaata madaalawaa waan isaan mudateef akka isaan fayyaniif nyaata barbaacha gara gandeenii dhaqaa turre uummata yeroo sanatti dararamaa ture jechuu kooti jedhan bara 2021 baatii bitootessaa keessa. hojjettoonni dhaaba gargaarsaa olaanoon lama keeshaawwan mallattoo USAID kan ofirraa qaban harreedhaaf konkolaataa lakkoofsa gabatee eertiraa ofirraa qabanitti fe'amuu isaaniif gara asmaraatti qajeeluu isaanii arguu dubbatan. Saamicha midhaan gargaarsaa gama laaleen mootummaan eertiraa dhimma kana laalchisuun deebii kenneen midhaan kabiroof gargaarsaan kenname maaliif saamna jechuudhaan himannaa sana haalee jira. Sagantaa nyaata addunyaatti waajjirri kutaa qorannaa midhaan nyaataa taateen kun Itoophiyaa keessa qofaa utuu hin taane adeemsi hojii naannoo addunyaa keessa jiru akka qoratu kataasise yoo ta'u konkolaattonni dhaabichaa toonii dhibba shanii ol fe'uu danda'anirra GPS'n akka jiraatu akkasumas mala to'annoo dijitaalaa adda addaa itti galchuuf murteesse. Dhaabbatichi gabaasa fuula 25 qabu baaseen aangawoonni mootummaa Itoophiyaas ta'e kan naannoo Tigraay lakkoofsa baqattootaa ol kaasanii dhiyeessuudhaan deggersa hamma barbaachisuu ol fudhachuu isaaniirra darbee saamichaan himachuurraa of qusatee jira. Kan Reuters argate galmee keessoo sagantaa nyaataa addunyaa irrattis gargaarsa midhaan nyaataa dhaabichi gumaachuu michoota naannoo erga dhaqqabanii booda haala guddaa ta'een gabaatti baafamanii gurguramuu isaanii kan mirkaneesse yoo ta'u, haa ta'u malee dhaabbatichi itti gaafatamummaa fudhachuusaa ragaa mul'isu kan hin arganne ta'uu ibsee jira. Akkasumas namoonni midhaan gargaarsaaf kennamuuf akka gurguran ibsuudhaan itti gaafatamummaa jiru gara gargaaramtootaatti naannessee jira. ልዕልቲ ገብረ እግዚአብሔር አከስ ጀቲ ወስጃለሁ የስድስት ራሴ ሰጥተኛል በመድኃኒት በውጭ ነው ምገዛ fudhadheen jira ja'a isaantu naa kenna qoricha alaa ofii koofan bitadha bulchiinsi keenya qamadii walakkaasaa nyaataaf akkan fayyadamu walakkaasaa immoo qoricha koo bitachuuf gurguri jedhee yaadame naaf kenne sunis kiiloogiraama kudha shan ture ergasii gargaarsa tokkollee hin arganne jette haadha ijoollee afurii kan taate tsiggee takla maariyaam innaa dubbattu rakkoo fayyummaa adda ta'e waanan qabuuf qoricha fudhataan jira kanas waraqaanaaf mirkaneessu qaba bulchiinsichi qamadii innaanaaf kennu walakkaa isaa akkan nyaadhu kanaaf immoo gurguree kan qoricha bitadhuuf jedheeti jette itiyoophiyaa keessatti saamichi midhaanii tokkummaa mootummootaaf jaarmolii gargaarsaa kan mootummaa hin ta'inii fi akkasumas yuunaayitid isteetsiin hoogganaman biyyoonni arjooman gargaarsa beela hanqisuuf taasisan attamiin malaamaltummaaf bulchiinsa gadhiisii biyyootaaf saaxilamoo akka ta'an tuqeera aangoonni yuunaayitid isteets hojjettoonni jaarmolii gargaarsaa saamichi kun deggersa midhaan nyaataa addunyaa keessatti galmaa'an keessaa isa guddicha jedhanii amanu haallisaa adeemsa gargaarsa kennuu mootummaa ameerikaa irratti deebisee akka irratti mari'atamuuf sababaa ta'ee jira jedha gabaasi rooyiters qindeesse.
Kun qophii muuziqaati. Qophii muuziqaa kun sanbataa fi dilbataa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana kan isin dhiyeessu an Ifkaan Morolaati. Qophii kana keessatti sirbawwan artistoota Oromootii fi kanneen birootiinis sirbaman isinii dhiyeessina. Seenaa isaaniis darbinee darbinee isinitti himna.
Qophii keenyaarraa sirba Abbuu Zellaqeen "Eellemaa" jedhuun jalqabna. Gujiif booranni obbolaadha.
Kan hordofaa jirtan qophii muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa isinii dhiyaatu.
Asaasa sagalee jira qilleensa wal buqqeetu yaatu. Eenyu hubatee kan akka keessaa qalbeeffatu qalbeeffatu dhaggeeffatu. Asaasa asaasa asaasa sagalee jira qilleensa wal buqqeetu yaatu. Dirree rifatee kana dhaggeessaa mararfatu mararfatu mararfatu. Jiraalee meeraalee barbaadu nan argaare. Jiraalee jiraannaan lammii kiyyaan furuure. Waatu jira waatu. Iwaatu jira waatu. Waatu jira waatu. Iwaatu jira waatu. Dubbiin garooli too. Maaliif ifaan baatu. Waatu jira waatu. Iwaatu jira waatu. Waatu jira waatu. Iwaatu jira waatu. Digni lammiilita. Maaliif laafatu. Waatu jira waatu. Iwaatu jira waatu. Juuti lammii kibbaa. Maaliif laafatu. Waatu jira waatu. Iwaatu jira waatu. Digni lammii kiyyoo. Maaliif laafatu. Iwaatu jira waatu. Maaliif laafatu. Iwaatu jira waatu. Warri mana tokko ijaaru teekkaa waliin saamu warra wal nyaatu gidduudha silaa waa nyaatu otoosi wal dhiibdanu aduun kun nutti dhiite akka nu nyaanne bineensa foo lafa bariite. sirbinara dhukkube dhibee kiyyan asaasa cinaacha sagamiina rakkamitti gadi ciisa dammiin koo dammii kootu rakkateeni bochaa tiyeessa dammiin koo dammii kootu rakkateeni bochaa tiyeessa dhiigarra dhaabattee.
Waatu jira waatu jedhe yoosaan geetahuun daangaan immoo lixxe maal goonaa jette shillimi. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbu qophii dhandhamanna muuziqaati. Amma immoo gara ollaatti seenee sirba uummata Sidaamaa dhaggeeffanna. Kaayoo Kimbolli jedha Yohaannis Baqqalee tokkicha daa'e bushee. Hordoftoota keenyaa qophiin dhandhamanna muuziqaa har'aaf isinii qopheessinee kan humaan raawwata torbaan muuziqaalee biraatiin amma walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'aa nagaatti bulaa an bakkaan muroodha.
Kennaa dabaree kooti, kennaa dabaree kooti, taafisoo gamaa kooti. Dubartiin hin geerartu, qukkaa garaa ishee keessa, geerarsaan hin baafattu, gumigaa yoo dhoowwere. Migaayyo dhawwere siqqee labsii baasere yongerare maal qaba keessa koo taarii qaba. Keessa koo taarii qaba qomoo koo rakkoo qaba utuu waan hundaa qabu deeggar kana malaala. utuu waan hundaa qabu deeggarka namaa laala saba koo guddicha koo kan akka dhukkubni koo dhaga'i geerarsa koo dhaga'i geerarsa koo. Leenca dullume taane, leenca dullume taane, kan ilkaan irraa dhume hayyudoo fa'ee taane. Hayyudoo fa'ee taane, kan dubbiin harkaa dhume goota hidhame taane, kan ari'een qaqqabne. Goota hidhame taane, kan ari'een qaqqabne, kan neessee jalaan baane. Kana kana lallattee gadheen gandaanuu dhaaltee yartuun biyyaanuu baaftee kana gubeen hawaadha halkanii guyyaan adee halkanii guyyaan adee. Kana kana lallattee gadheen gandaanuu dhaaltee yartuun biyyaanuu baaftee kana gubeen hawaadha halkanii guyyaan adee halkanii guyyaan adee. Jiruudha maqaaf jirra, jiruudha maqaaf jirra, jireenya maalii jirra, lafa abbaa horii bite. Lafa abbaa horii bite, nu qilleensarraa jirra, dilbii tuullannee hin qabnu, dhibbisnees mooraa hin qabnu. Dhibbisnee mooraa hin qabnu, qonnaadhaan waliin baane, daldaluuf humnaa hin qabnu, dalaguu. carraa dhabne dalaguuf carraa dhabne taa'us konkoo daadhabne hinduuneef jirraa jenna lubbuu gaaddisaan qabne lubbuu gaaddisaan qabne lubbuu gaaddisaan qabne hiriyoo ishee gabrummaan amma yoomi hiriyoo ishee bitamuun amma yoomi.
Hawaasni nama jasiisu yaadni biyya ofii nama rafeessu as kootu laga irratti zamanii tole tole dagaareetti. Silaa shaggariin bahaa shaggaritti koora fannisaanii silaa shaggariin bahaa. Shaggaritti koora fannisaanii silaa sibiraan dhufaa. Sibiratti ijoollee lakkisaanii ijoolleen hin dubbattu. Shurrubbaan laskoote nan dhugaattu. Bishaan matiisa babaa ol turuuraan moofta turuuraanii bishaan matiisa babaa. Ol turuuraan moga turuuraanii tuttuutina dhungaatu duuratu mataa nurra tuulaanii. Hawaasni nama jessisuuf yaadni biyya ifi nama rafeessu as kootu laga irratti zamanii hammaa kenna gayyaatti.